mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwembasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema icy'uyu munsi kiribanda hanini kuri politike ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika abaturage hano muri amerika uyu munsi bazindukiye mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko n'abaguverineri ba za leta amatora bakunze kwita hano midterm ni amatora aba uh, imyaka ibiri nyuma y'uko habaye amatora y'umukuru w'igihugu igihe umukuru w'igihugu aba asigaje imyaka ibiri muri manda ye ni amatora benshi bafata nk'igipimo cy'uko ubuyobozi bwa donald trump umaze imyaka ibiri ku butegetsi buhagaze muri iki gihe ishyaka ry'abarepubulike niryo ryayoboraga inteko ishinga amategeko imitwe yombi ariyo iya sena n'umutwe w'abadepite ibyo byatumaga imigambi y'abarepubulike cyane cyane iya perezida donald trump mu nteko itambuka bitagoranye cyane ibyo ariko bishobora kurara bihindutse igihe ishyaka ry'abademokarate ryaramuka ribonye amajwi ahagije kugira ngo ryigarurire umutwe umwe cyangwa yombi y'inteko ishinga amategeko icyo gihe abademokarati bahita bafata inshingano zo kugenzura bya hafi ibikorwa bya guverinoma kimwe n'imyifatire y'umukuru w'igihugu trump abademokarati bavuga ko ishyaka riri ku butegetsi ryirengagije inshingano yo kugenzura ibikorwa bya guverinoma ibipimo byinshi bimaze gusohoka bigaragaza ko ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ry'abademokarati rifite amahirwe yo gutsinda nibura imyanya ihagije yatuma riyobora umutwe w'abadepite mu matora y'uyu munsi haratorwa abadepite magana ane na mirongo itatu na batanu bose bagize umutwe w'abadepite n'abasenateri mirongo itatu ku ijana bagize umutwe wa sena mu rwego rwo gushaka gusobanukirwa, ne, gusobanukirwa neza ibijyanye n'aya matora ya none twatumiye bamwe mu banyamerika cyangwa se abanyarwanda n'abarundi batuye hano muri amerika kugira ngo badusobanure neza icyo aya matora avuze kuri telefoni turi kumwe na porofeseri atanazi gahungu ni umwarimu muri kaminuza ya chicago muri leta ya illinois porofeseri gahungu ikaze cyane mu kiganiro muri isanga yego ndabaramukije rwose turi kumwe kandi na bwana olivier kamanzi ayobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika muri amerika ruzwi nka africa global chamber of commerce nawe tumuhamagaye ari muri leta ya illinois bwana kamanzi nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
mwaramutse neza murakoze murakoze cyane namwe kuba mwitabiriye ubutumire bwacu nubwo twabatumiye amasaha make cyane ariko mwigomwe kugira ngo tuganire kuri iyi kuri aya matora ari hano muri leta zunze ubumwe za amerika mbere kuri wowe porofeseri atanazi gahungu abakurikirana hafi politiki hano muri leta zunze ubumwe za amerika bakomeje kuvuga ko aya matora ya none ari amatora adasanzwe ugereranije cyangwa se ukurikije yagiye abanziriza amatora yabayeho cyane cyane atari ay'umukuru w'igihugu abavuga gutyo babihera kuki abavuga gutyo babihera ukuntu abantu babyitabye urabye abantu jewe mvuye gutora natoye uyu munsi mugabo urabye uko abantu bangana urabye uko abantu bangana ejo ejo nari nagombye kuza gutora ndabura aho noca nibaza cane cane naho tutariko turatora umukuru w'igihugu umugabo abagenda bose bagomba guko- canke kumwemeza canke kumuhakana nibaza ko aricyo cyatumye bigora rwose kuko ahantu umuntu aba atora ah, abadepite cyangwa agatora abasenateri ariko ubu u- naho turi ko turatora abo badepite cyangwa tugatora abasenateri nibaza yuko gikuru gikuru bose bagenda cyane bashavujwe cyane bakunda donald trump Mm. Ah, bwana kamanzi wowe igituma ubona abantu aya matora bayafata nk'amatora adasanzwe ubona ari iki
Eh, murakoze cyane kandi ndagushimira kuba uduhaye buno butumire Eh, nubwo n'abantu badukurikiye nabo nyagira ngo mbashimire Ah, nk'uko mugenzi wanjye yari amaze kubivuga ayo matora mu by'ukuri urebye nk'ukorera resansoma cyangwa se referendumu imi- imitwarire ya perezida trump muri kino gihugu urebye karindwi ku ijana by'abaturage urabona ko karindwi ku icumi by'abantu babaza usanga buri gihe bavuga bati amatora ni imitwarire ya perezida w'iki gihugu ugasanga icyo ni cyo twa- cya mbere twashyira imbere ubwo rero cyane cyane impamvu barebera muri iyo ndorerwamo ni uburyo usanga nk'abantu nakwita minorities cyangwa se bakeya nk'abirabura n'abandi bantu muri kino gihugu navuga nk'abagore eh, n'abantu ba- ba- bayange n'abavuga bakiri batoya ubona uburyo usanga basa nk'abahejwe muri politiki ya perezida trump n'abimukira wangira ni n'abimukira ye n'abimukira ugasanga rero kubera ku- guhezwa harabayeho kwiyandikisha cyane kudasanzwe kugira ngo batore ikigize bibaho mu bihe bishize ku buryo nku- nkagwa nk'urugero ubu kugeza uyu munsi abantu barenze miliyoni mirongo itatu n'ebyiri bamaze uh, kugira gutora Mm.
ubu mbere y'uko amatora agera uyu munsi Ye- ariko rero ibyo bibaye bwa mbere rero ubundi wasangaga abantu badatora muri icyo muri iyo ndorerwamo Mm.
icyo kintu nicyo navuga cya mbere u- ah, ku bantu usanga barasubijwe inyuma nk'iyo urebye mu butegetsi bwa perezida trump urareba ugasanga nta- nk'abirabura ntibarimo abagore ni bakeya aba- abavantahe nk'abaratino nabo ntibarimo ugasanga rero hari abantu batabyishimiye cyane cyane icyo nashyiraho ni imivugire ya perezida yagiye avuga ubona buri gihe ashyira abantu bamwe ku ruhande ugasanga rero abantu ubu ngubu bafite ibyishimo byo kujya gutora ibyo byishimo nicyo byerekana uko amatora ari bugenze Mm.
uyu munsi Ah, hanyuma profeseri gahungu ah, ibyo byishimo no kuba abantu benshi cyane barashishikariye kugira ngo bitabire aya matora mwebwe ah, nk'abahanga mubibona mu iyihe ndorerwamo ese ni ku mpande zombi cyangwa se hari uruhande rumwe rusa nk'aho rushishikariye gutora kurusha urundi ndavuga hagati y'amashyaka abiri abademokarate n'abarepubulika ubwa mbere jewe nahora nibaza ni kumbure nkeka ah, ari abademokarate bariko baragenda gutora cyane kurusha abarepublicain ariko umuntu amaze kuvyibaza ah, nararabye muri iyi minsi baraba abantu baba abafasoni bariko baravuga bati igituma bagomba gu- kuza gushigikira donald trump bati naho donald trump yo uko bamuvuga kose bati ni umuntu ariko aradukingira ibyo rero iryo jambo gukingira biragoye kumva kuko hari bamwe bavuga bati mbe none umuntu ariko arahakana abimukira ariko arahakana baki bati none bigenda gute mugabo urabye neza mu bantu kumbure bafise bari mu mashu- bize amashuri bagira gute umuntu arabyumva akabona yuko ibyo donald trump iyo bariko aragira biba bitajanye na bose mugabo hari abandi bantu benshi hari abandi bantu benshi ba- biratangaje bavuga bati reka tumutore kuko ariko arakingira iki gihu- ariko arakingira igihugu ibyo bintu bavuga bya um, bya human rights ugasanga n'abantu ntibabibona kimwe jewe ubwa mbere nahora nibaza ni kumbure rero abademokrate bose baragiye gutora sibyo nibaza ko bose bariko baratora mugabo naje mvuye kubivuga haracyari kare yaba utuba umbajije iki kibazo nko mu masaha nk'atatu ane bamaze gutangura ku kuraba baje gutora nibaza ko nari kucishura neza ariko umuntu ntiyopfa gufata ngo yibaze ngo ni abademokarate gusa bariko baraza gutora ni bose Mm. Ha- hanyuma profeseri kamanzi wari uvuze ibijyanye n'uko hari abantu benshi batibona muri ubu butegetsi bwa perezida donald trump ngira ngo ibi byatangiranye n'igihe yari amaze kurahira ubwo habaga imyigaragambyo ikomeye cyane yateguwe n'abagore hirya no hino ah, muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse abantu benshi bakaba bakomeje kuvuga ko ah, ishyaka abagore bamaze kugaragaza ari ryo rishobora gutuma iri shyaka ry'abarepubulika ritakaza imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko cyane cyane mu mutwe w'abadepite Ah, mwebwe niko mubibona
yego nibyo ah, ku- mura- nk'uko wari ubivuze ne- ubivuze neza aya matora mu by'ukuri araza kwerekanwa n'ibintu navuga navuga mu- bibiri cyangwa se bitatu navuga bitatu nk'uko twe twabivuze mbere ni ni nk'akamarampaka ku butegetsi bwa bwa Trump icya kabiri ni ubwitabire bw'abagore uko bari bwitabire icya eh, icya gatatu ni ni abantu bakiri batoya abo bantu ibyo niho tuba turebera amatora ubwaho hari bugane Ah, u- ubwo nibyo navuga muri ibyo ubuze rero byerekeranye n'abagore ko batishimiye ngira ngo mwagiye mubona muri muri za kampanye perezida obama yagiye akora hirya no hino muri bibiri na cumi na gatandatu wasangaga yibasiye igitsina gore agenda batuka agira gute ni nayo mpamvu rero bi- base nk'abivumbura bajya mu mihanda barigaragambya baza gushyiraho umugoma yitwa mitu muvumenti ni ukuvuga ko nabo ari abantu ku buryo muri iki gihe rero nka nk'abademokarate bafite abagore benshi cyane benshi cyane biyandikishije kugira ngo babe bagiye mu rwego rw'abadepite eh, bw'abadepite cyane cyane nk'uko mubizi ni muri izo nzego ebyiri nk'uko wazivuze urwego rw'abadepite nirwo ruhabwa ruha- ah, ru- ru- ruha- ru- nirwo ruhabwa amahirwe y'uko abademokarate bari burujyane n'ibyerekeranye n'ibyerekana n'ibi- n'ibipimo turimo kubona Ah, cyane cyane ibi bakabivuga bahereye kuri abo bagore benshi babyitabiriye kugira ngo bwa mbere muri amerika ubone ko aba- abagore n'abirabura usanga aribo bitabiriye amatora cyane cyane cyane ukabasanga bariyandikishije mu bademokarate niyo mpamvu rero abademokarate barimo gusa nk'abahabwa amahirwe menshi yo kuri ko aribo bari ba- batsinda ama- amatora muri mu rwego rw'abadepite urwa senaho ni ikindi kibazo nta nta wa- muri iki gihe nta wagira ikinavuga gikomeye ko barimo bara- bararurwanira Mm.
icyo kintu rero cy'abagore kubona ari benshi cyane na- n'abo navuga abirabura n'aba- na- na- n'abaturuka ntara usanga ah, cyane cyane biyandikisha nk'abademokarate ugasanga niyo mpamvu ayo mahirwe nyine barimo kwiha abademokarate ariko nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga haracyari kare kugira ngo ngo uvuge ngo ngo baratsinda cyane cyane bitewe n'uko ubukungu bwo muri iki gihugu bwitwaye neza cyane Mm.
ku- ku buryo bavuga ba- abantu benshi baravuga bati kuki Trump usanga yagiye muri za mitingi yi- yibasira abantu Abimukira.
azana nka politiki y- y'urwangano aho kugira ngo yibande ku bukungu kandi ubukungu bwa amerika mu by'ukuri bumeze neza cyane abantu bishimye cyane iyo urebye ibipimo byerekana kwishima ko ubukungu bumeze muri amerika usanga eh, igipimo kiri hejuru cyane ku buryo mu minsi ishize ah, ibyo bipimo byerekana ko ah, nka Trump amanota yagiye azamuka kugeza uyu munsi baravuga ko bigeze hafi hari ibipimo byerekana mirongo itatu na- n'icyenda ku N'icyenda.
ijana batamwishimi- ba- baba bamwishimiye hari n'ibindi byerekana nka mirongo ine na gatandatu ku ijana by'abishimiye uko uko birimo bigenda ariko byose bigaturuka ahubwo mu mezi ashize muri bukari igihe yigeze kumanuka agera nka mirongo mirongo itatu na rimwe ku ijana by'abamwishimiye urumva rero ko byagiye bizamuka ubwo rero ku buryo ubu ngubu kugira ngo uvuge uri butsinde muribuka ko mu matora ya Hillary na Trump ibipimo byose byerekanaga ko Hillary azatsinda ariko siko byagenze Mm.
ubwo rero twabitega amaso tugakurikira tukareba uko biri bugende Ah, bwana eh, profeseri gahungu kuri ibyo bijyanye n'ibipimo ah, bwana kamanzi yari akomoje ku bipimo bya- byakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu matora y'umukuru w'igihugu aho mu mateka abantu bavuze ngo nibwo bwa mbere abakora ibipimo cyangwa se za sondaje ah, bakubiswe inshuro bagatsindwa kuko ibipimo byabo byose byagaragazaga ko ishyaka ry'abademokarate na Hillary Clinton batsinda uyu munsi abantu bakwizera ibyo bipimo
n'uyu munsi nibaza ko nk'uko nabivuze kare iki ibibazo uri urabubaza iyo bari kurindira nk'amasaha nk'abiri nibaza yuko ikibazo cyari twari kucishura neza ariko umuntu birabye nk'uko muri muri dominiseze mu myaka ibiri heza ukuntu byagenze abantu bose bamaze kwemeza ibinyamakuru byamaze kwemeza yuko Hillary Clinton aza gutsinda n'ubu rero niko biza kugenda hari ikintu abantu bibagira ni uko naho donald trump yoba ariko aragira ibintu ni ukwita amafuti mugabo ubirabye neza abantu bamerewe neza muri iyi minsi ubutunzi naho utovuga yuko ari ukubera donald trump kuko byatanguye kuri obama mugabo ubutunzi bwagumye butera imbere ibyo rero bikaba bituma abantu benshi bavuga bati mbega none aba badutwara ko bariko baratsinda ko bariko baradukingira mu makungu none twobakurira iki nibaza rero uko uku tumaze iminsi twibaza ngo noneho ko abademokarate nka bose ko abagore bose bagiye gutora jewe mvuye gutora ni ubwa mbere tuza gutora n'abana bose dufite abana batatu bose nta n'umwe n'abo tutabana ngaha baba mu yandi mavire bose bagiye gutora kandi urabona ko bagiye gutora babishaka mugabo nta wotaja ngaha avuge ngo uyu munsi rero abademokarate baraza gutsinda ni ukuraba neza ntibahave abantu batangura kuza baravuga batangure kuja abademokarate baje mu mabarabara cyane abarepubulike batangure kugira ubwoba birashobora kumera nk'uko byabaye mu myaka ibiri heze hamwe abantu bizigiye yuko abademokarate batsinda hano bagatsindwa hanyuma ubu naho byosubira gushika cewe nibaza neza yuko bizoca byereka abademokarate ko kumbure no mu myaka ibiri izoza no kumbure batazoshobora gusubira gutsinda hanyuma bwana kamanzi nubwo tuvuga ko imibare y'abiyandikije cyangwa se y'abarimo gutora yagiye hejuru cyane abantu bakavuga ko ishyaka ry'abademokarate rishobora gufata umutwe umwe w'inteko ishinga amategeko ariko nanone abakurikirana politiki bavuga ko si ubwa mbere perezida uri ku butegetsi atakaza inteko igice kimwe cy'inteko ishinga amategeko cyangwa se ibice byombi by'inteko ishinga amategeko ni ibintu bisanzwe kuko igihe cyose habaye aya matora yo bita midterms umukuru w'igihugu atakaza imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko
nibyo nibyo koko nk'uko uvuze aya matora yo bita midterms cyangwa igihembwe cya kabiri umuperezida aba amaze ku butegetsi niyo mpamvu nyine bayise ko ari kamarampaka kuri perezida trump nicyo mbega urebye nicyo turimo kureba nicyo abaturage berekana niba bishimiye ko uko ayoboye igihugu babyishimiye cyangwa se batabyishimiye nabyo turaza kubibona urugero rero twafata ni nka perezida clinton clinton nawe yaratsinzwe amatora ya midterm perezida barack obama murabyibuka ko nawe yatsinzwe mu bihumbi bibiri na cumi atsindwa nabi cyane igatsindwa nabi cyane cyane so impamvu rero cyane cyane bavuga bati trump azatsindwa nawe nk'uko na obama yatsinzwe na clinton agatsindwa ni yuko nk'uko twabivuze kare amahirwe ibipimo byerekana yuko ari munsi tuvuge ya mirongo ine ya mirongo itanu ku ijana abishimiye umuyoborere ya trump bari munsi y'igipimo cya mirongo itanu ku ijana ibyo rero bikaba nanone clinton icyo gihe yari afite ndakeka nka mirongo ine na kane cyangwa mirongo ine na gatandatu ku ijana obama nawe yari munsi ya mirongo itanu ku ijana bawumve nabo baratsinzwe noneho icyo bavuga rero byereka ibyo bipimo bikaba bivuga biti ubwo perezida trump nawe ari muri ibyo bipimo uko bigaragara nabyo ashobora gutsindwa ikindi kandi wenda gikomeye ni uko icyo abantu mbega kwishimira ko bashaka gutora bakabishyiramo ingufu wenda amahirwe wahawe demokarate ndakeka ko tudashobora nayo kuya kutayaha amahirwe kutemya ko kuyiha amahirwe kutayirengagiza kubera yuko iyo muri iyi mitomu hari abantu benshi bishimiye kujya gutora kenshi ni ababa bava muri opozisiyo ni ababa muri opozisiyo ko batishimiye ubutegetsi uko uko bumeze kuko iyo ufite ubutegetsi akenshi uba wumva ko uri ari ahantu heza nta nta mpamvu wakwishima ngo urajya gutora kuba uba ufite ubutegetsi ku buryo rero ubwo muri iki gihe amahirwe arahabwa abademokarate kubera yuko hari abantu benshi benshi biyandikishije mu kujya gutora kandi ugasanga nkange hari ibigo dukorana tugenda twandikisha abantu batigeze biyandikisha mu gutora ugasanga abo bantu benshi biyandikisha ko hano muri amerika kugira ngo urabizi wiyandikisha wiyandikisha ko umudemokarate cyangwa urengepanza cyangwa umuremerepubulike abenshi rero bagiye biyandikisha wasangaga ari abademokarate ku buryo niyo mpamvu rero muri aya mahirwe nayo y'abademokarate umuntu atayashyira hasi ngo cyangwa ayasuzugure niyo mpamvu baha amahirwe niyo mpamvu dutekereza yuko inteko y'abadepite ishobora gutwarwa n'abademokarate amahirwe menshi rwose nibo ayaha reka dutegereze turebe uko bibuze kugenda radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi turimo kuganira ku matora arimo kuba hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni amatora y'abagize inteko ishinga amategeko abaguverineri ndetse n'inzego z'ibanze abatumirwa bacu uyu munsi ni porofeseri atanazi gahungu ni umwarimu muri kaminuza ya chicago muri leta ya illinois turi kumwe kandi na bwana olivier kamanzi uyobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika muri amerika ruzwi nka africa global chamber of commerce nawe ari mu mujyi wa chicago muri aka kanya tugiye gufungura amatelefoni yacu kugira ngo duhe urubuga n'abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira icyo babaza abatumirwa bacu kuri aya matora ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika reka duhere kuri bimenya imana wiriwe neza
ni mahoro cyane uri hehe
ndagendera mu burundi ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye yewe amatora na amatora ari kuba muri amerika ni uko amahirwe ndayashobora ndayaha umugambi we wa repubulika kuko abanyafurika umugambi wa repubulika benshi barawishimira cyane kuko ku ntwaro ya nyakubahwa trump nyakubahwa trump afurika afurika ntabwo iri mu bibazo nko mutegeranijwe nk'igihe cyaheze cyo yasubiriye barack obama kuri barack obama twagiye dutakaza indongozi nyinshi muri afurika hagiye hari intambara nyinshi muri afurika biturutse ku burongozi buri ku mugambi buri ku butegetsi ngaha muri amerika rero mugabo gusa ubu tubona ngo wagahenge kariho ku burongozi bwa donald trump niyo mpamvu rero amahirwe yose abanyafurika tweshobora kuyaha perezida umugambi wa perezida trump maze urakoze cyane bimenya imana reka dufate na gerard wiriwe
iwe uriye gerard
ibujumbura ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye je nashaka kubaza abatumire kwanza manje kubaramutsa arakumva turabaramukije
Eh, nashaka kubabaza none nk'ubu umugambwe wa Trump uramutswe uramutse utsinzwe mu matora y'abadepite Amerika hari ico ishobora guhomba canke Trump wenyene ashobora guhomba ku butegetsi bwiwe ico nico kibazo nashaka kubabaza urakoze gerard reka duhere kuri ku kibazo cya bimenyimana porofeseri gahungu bimenyimana yavuze ko afurika ibayeho neza muri iki gihe kubera ubutegetsi bwa Trump hari abashobora kuvuga ko ahubwo ikirimo kuba ni uko yirengagije afurika ndetse n'ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu asa nk'aho atabyitayeho bityo bigatuma abanyafurika bikora icyo bashaka
ibyo icyo kibazo ntacyumvise kandi si ubwa mbere abantu babaza ibibazo bari muri afurika bashimagiza intwaro ya Trump cyane intwaro y'abarepubulike bose bamaze gutwara ugasanga baranse cyane cyane abademokarate biragoye kumva kuko nk'umuntu akurikira amakuru yumvise mu minsi iheze igihe uwitwa Trump yigeze kwifatira mu gatwe abanyafurika akavuga ati aba bantu naho tuvugana bava mu bihugu ngira ngo nkoresha ijambo imicafu umugabo wewe siko yarivuze yakoresheje n'ijambo ribi rwose umuntu rero agaca ugaca utangara wibagije ati mbe none umuntu ariko ariko aragutuka gutyo uwo mugabo ukaguma ubona yuko umushimagije igihe yatorwa abantu baje kuri ku ijwi rya amerika bo muri afurika mu burundi cyane cyane no mu rwanda bose baranezerewe rwose barishimiriza Ah, ibyo ni ibintu bigoye kumva hanyuma Ah, uwo wa kabiri nawe yabagije ati mbega none hari buramuka abadepite batsinzwe hari ikizohinduka sinzi ko umuntu bamaze umaze iminsi wumviriza amakuru ukaraba ukuntu kuva intwaro ya donald trump ibaye nta kintu na kimwe atagize ngo arabe yuko aka ikintu cyose intambwe yose ah, perezida obama yashyize ko bibaye ibyo ku gutuma abantu bashobora kwivuza bibaye ibyo bintu byo ku byo kuja mu mashuri bigira gute byose yagombye kutarabifuta nibaza rero yuko boramuka habaye abademokarate benshi mu bakaba abadepite nk'uko bariko abantu bavyifuza naho bavuga yuko sena badashobora kweta na- na gatoya bashobora kuyitsindira mugabo bibaye nibaza mu migambi imwe imwe ubu- ah, Trump ariko arakurikiza imbere urabye ibyo gu- u- gu- nk'ibintu byo kwirukana abo bantu abariko barahunga baza kuba ino muri kino gihugu byo ku byo gutuma abada- ababyeyi badashobora kubana n'abana babo nibaza yuko ibyo o, biramutse biba abadepite benshi bakaba abademokrate yuko bizoca bituma Trump atenyenya kumbure n'ukuntu avuga muri iyi minsi agaheza agasubiza gatoyi hanyuma ahandi hoho bizoheza bimugore Mm. hanyuma bwana ah, kamanzi hari n'abavuga ko ah, gutorwa kw'abademokarate ah, kuzabaha amahirwe yo gukora igenzura rya guverinoma icyo bita hano government oversight abademokarati bakaba bakomeje kuvuga ko abarepubulike badakora iyo nshingano yabo bashinzwe yo kugenzura ibikorwa bya guverinoma ubona u- iryo genzura hari hari ingaruka rizagira cyane cyane mu miyoborere cyangwa se mu butegetsi bwa perezida Trump
Eh, murakoze wabaje icyo kibazo cyo imba ha- in- in- in- in- in- ingaruka zizaba nko ku matora amatora yose abaye yabaye hagira ingaruka ni ngombwa ibyo ni ni- ni- ni ibigaragara Ubu- i- i- noneho rero wavugaga inzego zose muri iki gihe ziri mu maboko y'abarepublike rwaba urwego rwa rwa guverinoma n'urwego rw'abadepite na sena byose mu maboko y'aba ya- y'aba- eh, y'abarepublike yego ugiye no mu rwego rw'aba- rw'abacamanza rw'ubucamanza byose rero mu rwego rw'abarepublike ni ukuvuga yuko aya matora rero naramuka abaye hari ibintu byinshi bizahinduka nicyo wavugaga nko ku- ku- ku- kugenzura imikorere ya guverinoma uko ikora nabyo bizahinduka navuga nk'urugero ukuntu bashyiraho abacamanza aba- abademokarate bashobora kubikinza cyane ukuntu bashyiraho nk'abayobozi bose banyura nko muri sena kugira ngo babe- babemeze ibyo gihe na abademokarate n'abashobora kubi- kubihagarika ntibijye bihita cyangwa se za politiki nyinshi ah, Trump yishi- yifuzaga gushyiraho zose bakazihagarika twavuga nk'urugero nka kuriya yavuze ngo azubaka urukuta rukumira aba- ah, abava mu bihugu bi- byo muri ah, byo muri za Mexique no bihugu bya bya Amerika y'Epfo.
ah, American ah, ah, South America abo bose baturuka mu bihugu bya Amerika y'Epfo nabo bakazahagarikwa ntibashobore kwinjira ni muri ibyo ngibyo rero mubona hari ah, abo bantu impunzi nyinshi zaje zigera ku mupaka none ubu ngubu Trump akaba arimo avuga ati ndabakumira akaba ari nabyo yashyize imbere muri ki- politiki twakwita ngo immigration policies cyangwa se ah, i- i- ubwimukire icyo kintu nacyo iyo iyo urwo rukuta bashaka ku- kubaka kugira ngo akumire abimukira urwo rukuta ntabwo aba- aba- aba- aba- abademokarati bazamukundira kurwubaka kuko icyo kintu ntabwo bagishaka ikindi na- nanone muribuka itegeko ryashyizweho eh, na perezida obama rijyanye n'ubuvuzi cyangwa bita obama care iryo tegeko muribuka ko abarepublike inshuro nyinshi batoye bagira ngo barikureho ariko bikagenda byanga ubu rero ba- ub- ubwoba buhari ni uko abarepublikani nanone bazakomeza iryo tegeko naryo bakarikuraho urumva rero abademokarati nibaramuka batowe iryo tegeko nta bundi rizahita rigumaho burundu icyo kintu rero ni ikintu gikomeye cyane niyo mpamvu amatora cyane cyane ubu ngubu amaze kwerekana ko kenshi hari ibintu byerekana ko icyerekeranye n'ubuvuzi icyerekeranye na n'ubwimukire icyo kibi ni ibintu bibiri muri ubu ngubu abantu bajya gutora batorera izo politike kugira ngo abashaka ko zihinduka ni abarepubulike abashaka ko zimwe zidahinduka cyangwa se zigumaho nka politiki ya ntuza y'ubuvuzi nayo abademokarate barashaka ko iyo politiki igumaho ubu buvuzi uko bwifashe bugumaho murumva rero yuko amatora azagira ingaruka kuri ibyo bintu bibiri bikomereye abanyamerika muri iki gihe ku kibazo yego kuri cya kibazo uriya muntu yabajije avuga ati se avuga ati ubutegetsi bw'abarepubulika nibwo bwiza cyane cyane akavuga ati Trump kuri afurika ati wenda hari ukuntu yarushije obama ubwo wenda buri wese abibona mu ndorerwamo ashaka kubiboneramo ariko nk'abakurikira cyane ndakeka ko ari ibintu byinshi obama yakoze kuri afurika wenda abantu benshi batabona ibyo bintu rero wenda ntabwo dufite umwanya wo kubijyamo ariko birahari byinshi yakoze muribuka ko ariwe mu perezida akimara gufata ubutegetsi yahise asura afurika kugeza ubwo Trump ntarasura afurika murabona ko Trump rero politiki yo kuri afurika ntabwo yitayeho cyane abantu bashaka yuko amerika itagire kwita kuri afurika abo ngabo nyine bazashyigikira politiki ya Trump n'abarepubulika abashaka ko umuperezida yita kuri afurika icyo gihe nyine bazavuga bati ntabwo bashyigikiye politiki ya Trump kuri afurika ibyo rero ni naho no muri izo ndorerwamo mba twagombye kubireberamo ariko muri rusange njye ntekereza ko wenda nuko hari inashyigikiye obama cyane ariko nzi ko hari ibintu byinshi yakoreye afurika urakoze cyane bwana kamanzi reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika emile wiriwe uri hehe
ndi bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
yego mu ndamukiriza umutumire bwa mbere arakumva
yego ndafite utubazo nka tubiri murabona muri amerika intwaro zamaze kurikirana ku ba repubulike n'abademokarasi nashaka kumubaza kuva aho bagiye amerika ironka abaperezida batandukanye umwe ava mu bademokarasi undi mu barepubulike ni hehe afurika yungukira mu gihe hatwaye umurepubulike cyangwa umudemokarasi ndabaza ikindi kibazo cya kabiri ubu hariko haraba amatora y'abasenateri n'abashingamateka mbeko hariho ibihano amerika yari yarakuye kuri irani ariko trump akaba yarayabisubijeho birashobora koroha mu gihe abademokarate bo botsinda amatora mu nama nshingamateka canke muri sena ego muzaba mukoze munsubije urakoze emile profeseri gahungu ego ndabashimiye mushinga nta emile ngira ntanguriye kuri icyo cya irani kuko kare nari natibagiye ego nibaza murazi yuko igihe obama yatwara yuko yagiye mu bihugu aba muri buraya aba hehe agatuma ibihugu byari biharaniwe n'abanyamerika udafata irani ufate cuba agatuma hasubira kuba imigenderanire nibaza rero mu bintu abashyigikiye donald trump batinya ni uko nk'ibyo bintu ariko aragira muri irani ariko aragira muri ariko aragira hagati y'abanyamerika n'abashinwa yuko niharamuka habaye abademokarate benshi bizoheba bizoheza bigahinduka naho bitohinduka bizotuma abantu babiraba neza bagashyira imbere ibyo kumvikana by'abantu n'amakungu bigatuma abanyamerika aho bagiye bavuga bati mwebwe muri abantu b'ijambo mugabo nk'uko ntabyo mvuga kare nta woca abyishimira nta ikindi kibazo wabajije mushinga nta emile cyari icyo ngo umuntu arabe kuva kera iyo hatowe umudemokarate cyangwa hagatorwa umurepubulika mbe bigenda gute ubwa mbere hoho nagira mvuge yuko uyu munsi ntihatorwa gusa si abadepite si abasenateri bonyine bariko baratorwa n'abatwara ama eta icyo bita amasiteyiti n'abene bariko baratorwa henshi hari n'aho mbere benshi bariko mu nko muri leta yitwa georgia bariko baribaza yuko hashobora kuba ubwa mbere horamuka hatowe abademokarate benshi hashobora kuba habaye ubwa mbere iki gihugu kibayeho haba umuntu w'umupfasoni w'umugore atorwa akaba uwa mbere atorwa akaba umuguverineri w'iyo w'iyo eta aba umuguverineri wa eta urumva rero muri afurika naho hari igihe abantu bigeze kuvuga cyane baza barandika mu bibuga byinshi ngo nk'igihe ngo Clinton yatwara ngo yabafashe nabi mugabo icyo batangu icyo benshi bataraba naho ni uko umuntu yashobora kugenda hirya gatoya akaraba mbega nk'ibintu bifasha abanyafurika cyane cyane nk'ubu turabye bajya abantu baza gufasha ba mashuri bitwa ibintu bya pisikoro bajya abantu bita ba yuwesadi ibyo bya yuwesadi ibyo bintu byatanguye kuri inde nk'ibintu perezida kennedy yatanguye ari umudemokarate mugabo ntawe utabije inyuma nk'abantu nabo baraba ibyo bintu byo gufasha by'iby'ibigwanisho by'ibiti kumbure muri iyi minsi ntawopfa kubivuga keretse arabye aho umuntu yabisobanuye akaraba neza abarushije abandi mugabo ntawopfa kuvuga nk'uko igihe igihe perezida donald trump yatorwa abantu bo muri afurika bo kuri uru rubuga kuri uru rubuga turiko bagaca bavuga ngo iyo hatwaye abarepublikeni abanyafurika bamererwa neza ibyo o ntawoja ngaha ngo avuge sinzi iyo biba bivuye aho niho nshikana mushinga ntiri kandi ndakuramukije gose urakoze cyane uh, profeseri gahungu ariko tukivuga ibyo bijyanye n'amasezerano mpuzamahanga amerika yagiye uh, ishyiraho umukono cyane cyane ku butegetsi bwa obama uh, ntabwo twakwirengagiza amasezerano mpuzamahanga y'ipari ashinzwe ajyanye n'imihindagurikire y'ibihe amerika yamaze gutangaza ko yayavuyemo uh, hari amashyirahamwe atandukanye mpuzamahanga hanatanga nk'urugero ishami cyangwa se ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu amerika yatangaje ko yifuza kuva muri ako kanama hanyuma bwana kamanzi hari abakomeje kuvuga ngo cyane cyane abo mu ishyaka ry'abademokarate bakavuga ko amerika kugenda yikura muri ayo masezerano atandukanye bisuzugu guza amerika igihagararo cyayo kikagaragara mwebwe mubibona gute
ababivuga bafite bafite intuza intuza bafite wabavuga yuko bafite ukuri kubera yuko politiki burya politiki ihuza abantu niyo politiki akenshi ku isi hose twishimira ariko politiki utangiye kwikura mu ruhando rw'isi ugatangira kuvuga uti ni ngewe njyenyine abantu benshi ntabwo babyishimira iyo rero niyo politiki ya Trump twareka urabona yuko avuga ati amerika first donc amerika yama niyo iza mbere y'ibindi icyo rero ugasanga rero bihugu hirya no hino ku isi batayishimiye iyo politiki ya ya perezida Trump hari ababyishimira nanone bakavuga bati amerika ntabwo iza kutureba ibyo turimo dukora reka twikorere ibyo dusanzwe twikorera bikomeze bigende neza aho ngaho naho wenda nagaruka kuri icyo kibazo cyuriya emili yari avuze ati se kuri abarepublika n'abademokarate ufasha afurika kurusha niko navuga ati utwara ujyaho noneho ukabona afurika yatera imbere n'indi aho ngaho birakomeye cyane nubwo nyine mugenzi wanjye porofeseri gahungu yavuze ati abademokarati nibo basanga bagiye bateza imbere afurika imbere nibyo ndabyemera rwose ariko usanga politike ubundi politike ni inyungu ya buri gihugu buri gihugu kirireba niho abanyamerika niho ubona bagiye batora Trump cyane ko yaje babwira ati tubanze twirebe mbere yo kureba abandi icyo niyo niyo politiki ya amerika irimo gukorwa ubu ngubu ibyo rero wavuze bijyanye n'imihindukire y'ibihe ku isi amerika ikaba yarikuyemo urebye politiki kuri irani obama yari yarashyizeho noneho cyangwa akaba akabikuraho urebye biragenda bisubiza inyuma ibihugu byinshi kuko muribuka yuko ibihugu byari byemeranyije ipari yuko hari nka miliyari hari y'amadolari azahabwa ibihugu bya afurika n'ibindi bihugu bikennye kugira ngo birwanye ikirere uko cyifashe birumva amerika iyo ibanyemo kandi ari igihugu gitanga amafaranga menshi nk'ayo mafaranga ntazaboneka amwe muri ayo ntazaboneka ugasanga rero nabyo ibyo bintu batabyishimiye aho ngaho rero twavuga tuti ntabwo biri bugire icyo bimarira afurika nimba nka politiki nk'iyo ngiyo ibihugu byinshi byo muri afurika bavuze bati iyo politiki turayishyigikiye mudufashe kugira ngo turwanye intuza ibijyanye n'ibihe muri bihugu byacu ko nta mikoro dufite none amafaranga akaba atazaboneka urumva ari uko bizatuma abantu batishimiye iyo politiki iva mu ruhando rw'isi niyo mpamvu irani muribuka ko hari amafaranga menshi obama yari yabahaye yabashubije kuko agakura biriya bihano byari byarafatiwe irani none trump akaba yarabishubijeho hari ibihugu byinshi byo ku isi byavuze ati twebwe tuzaguma muri iyo politike y'ububanyi n'amahanga yo gukomeza kubana tubana na irani n'ibindi bihugu amerika yabitishimiye ugasanga rero icyo gihe amerika igenda ita ingufu mu ruhando rw'ibindi bihugu bikomeye ku isi cyane cyane n'amerika iboneka nk'aho ari igihugu gikomeye cyane kireberera ibihugu byose byo ku isi naho ngaho ntekereza yuko iyo politike hari abantu benshi batayishimiye urakoze cyane reka dufate abandi bakunze ibijwi ry'amerika noel wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
ndi bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
ko atari ikibazo numva ari nk'umwihererano jenova ntushyigikira abarepubulike kuko gashima umuzo wa donald trump kuko ashyitse ku butegetsi yanarabye cyane abakuru b'ibihugu bya afurika nubwo atabateye igitsure cyane mugabo yarabaraze ni ukuvuga hariho inshingano zabo zimwe bameze nk'abasubiza hasi cyangwa batera igitsure bivanye n'igihugu cyiwe bituma abanyafurika bamwe bacunga cyangwa bageguza inyifato yabo nta mandashima kandi kuko noel ushobora gutanga urugero kugira ngo abatumirwa bacu niba bari bugusubize cyangwa se hari icyo bari buvuge ku byo uvuga bagira icyo baheraho
biragoye ingana umuntu atabidetemira mugabo gukora umva turi muri afurika arumva umuntu arabibona mugabo mugabo urazi abakuru b'ibihugu kenshi agishika yarabavuze ko cyane abatwaza umukazo abahohotera abandi ko agiye kubahagurukira ibyo nubwo bituma byarashobotse mugabo kumbure haragize ikintu gitoya gishobora kwibonekeza ko bakabona ko utamengo barifatikanije cyane mugabo babona ko hariho intambwe niniya paraporo ingene hari perezida w'abademokarate kuko bose bamuha baramwiyubamengo baramwiruka ko ni umunyafurika birukayo mugabo ugiye kuraba n'abaperezida b'ibihugu bya afurika ubu baja muri leta ni bato cyane
urakoze noel kuri ibyo bitekerezo byawe reka twakire na claude wiriwe
mwiriwe muraho uri hehe
ndi muri suwede ikibazo cyawe
nta kibazo ahubwo hariho umutumire ngaho hariho umuntu yari abajije ikibazo gusa nuko ikiganiro ndacyakiriye hagati sinumvishije mu ntango izo bahagaze ko cyane hariho umutumire yari avuze ati donald trump ati yaratutse abanyafurika kuri zewe ngaho navuga yuko nk'iryo jambo donald trump ego yarabivuze kandi na narabishyigikiye kuko ugiye kuraba koko muri afurika ego turafite abaperezida mugabo gushika nk'uno munsi bye nemera yuko nta muperezida n'umwe dufite muri afurika
kubera izihe mpamvu
kuko nta kuntu ushobora kumbwira yuko uri umukuru w'igihugu mugabo genda urabe umuryango w'umukuru w'igihugu cyane bajya bari mu ntwaro bajya bari mu ntwaro nibo bafite ubutunzi abanyagihugu bariko barapfa n'inzara ugasanga rero bajya abanyagihugu kubera intwaro mbi ugasanga umushikiranganji umukuru w'igihugu cyane abandi batwaye ba musitanteri bande ugasanga bo bo babayeho neza nta kibazo mugabo ugaca usanga bajya abanyagihugu bato bato aribo babayeho nabi ukaca usanga aribo bari ko basiga igihugu cyabo baja mu mahanga none se nk'umukuru w'igihugu nka donald trump afise ubushobozi none kubera iki ato- atovuga icyo mbona gusaba muhora ni uko avugisha ukuri niyo mpamvu ngo yaratutse abanyafurika umwanda yego ese none se wowe uri umukuru w'igihugu mufise amatungo amatungo mufise ibiki bwaba abanyagihugu bawe gute bariko barasa igihugu bagenda mu kindi gihugu cyo hasi
Eh, claude urakoze aho ngaho muri suwede eh, kuri ibyo bitekerezo byawe Eh, profeseri gahungu eh, nibaza ko ibi claude ahanini abihera eh, ku byo wavuze wibutsa ibyo umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za amerika yavuze a- avuga ibihugu bya afurika
ego nabyumvise ah, kandi ntibitangaje umuntu arabye bavuga yuko muri muri nigeria muri kenya abantu benshi ba- bakunda donald trump mugabo sinzi gushika ubu yuko ah, barabye ukuntu bakunda obama ko ari cyo kimwe ariko icyo umuntu uyu mushinga ntahe ah, kamanzi yari yavuze kare yari yavuze ati muri afurika yego turashima donald trump mugabo abantu bakwiye kubanza kwibaza yuko mu baperezida benshi bamaze gutwara muri kino gihugu cya amerika nka bose iminsi ya mbere baragenda bakerekana ibihugu bifuza bashaka aho bagomba kugenderanira mugabo sinzi n'aho tubivuga yuko ah, aba claude aba emile aba ari abandi bavuze yuko bazi yuko donald trump atarigera ahonyora muri afurika Ah, sinzi kandi yuko baba barakurikiranye amakuru mu minsi iheze igihe ah, donald trump bamubaza akavuga ati jewe ibyo bintu ah, by'ubutaka by'aho abantu ba- baba bimwe bya umuntu amasha- nagira mu- amashamba agiye kari ijambo ry'igiswahili ah, nari gushobora gutora ijambo ryiza mu kirundi mugabo ugasanga ariko aravuga ati ibyo bintu ntibabisubiremwo ugaca usanga rero nk'abantu babaye muri A- muri afurika ya- ya- yo hepfo babayeho ababirabure badashobora gutu kugira ama- kugira amatongo bakavuga rero ngo ntibabisubiremo ntibikwiye sinzi yuko nka aba claude abande ko ibyo bintu babikurikiranye Ah, ego ndazi yuko uko umuperezida atwaye hari abantu bavuze bati nk'igihe ah, perezida clinton yariko aratwara ibyabaye ibyo bya jenoside mu mu burundi mu rwanda ati bari ku yari kuba ya- ya- yararetse kubiraba mugabo uri kuraraba muri iyi minsi ukaraba uti umuperezida wa- utwaye wese ego yovuga ati jewe ngomba yuko abanyamerika ubwa mbere ah, mugabo nibaza yuko dukwiye kuraba neza igihe iyo diplomasi izokononekara igihe abantu batwaranye na donald trump baba bare benshi baba barepublike badashobora gukorana nawe aha sindiko ndavuga ngo ngomba yuko notora abademokarasi cyangwa abarepublikani ndiko ndavuga gusa ku gatwe k'umuntu yitwa donald trump abo bakorana barakora neza mugabo urabye ukuntu aheza akabavuga sinzi rero yuko tuba twifuza yuko no muri afurika igihe ariko araganira n'abadutwara yuko ariko yobifata mugabo nibaza yuko imbere yuko tuvuga ngo turashimye intwaro kuko ari iy'abarepublike tubanza tugasobanura ubutwara n'abamufasha gutwara hanyuma kandi akaraba umuntu burya bagira ngo ah, burya kugenderanira kugira imigenderanire myiza ni ni ibintu byiza cyane rwose ibyo ubikuyeho ukazoraba nk'ubu niyamara iyo myaka ine atanigera aja muri afurika sinibaza yuko nko kuri jewe ku gato kanje byoheza bikanyohera hamwe umuntu yowe agapfa nkapfa kuvuga ngo uwo muntu donald trump arakunda afurika kandi atarigera agendayo atarigera aza kuraba ibiriko biraba ibyo nibyo nagomba kumwishyura mugabo ndazi neza yuko hari ibindi bibazo bi- byoba biri inyuma ya- y'ibyo o mugabo uwo muntu atagomba kugira iyo migenderanire ngo abe ari yo ije imbere y'i- ya politike yiwe hanyuma ibintu byabaye haba iburaya byo kugenderanira haba iburaya byo kumvikana amasezerano yabaye akagomba gusa kuyakuraho kandi ibyo ntawo biraba sinzi ko bumvise yuko byinshi akuraho ni uko arabikuraho mugabo abamufasha gutwara batabishatse izo rero nagomba kuvuga nayo ahandi si iby'abarepublike si iby'abademokarate bose batwara nabi bose batwara neza umubwa umuntu yo- yotora uwo muntu amwigenza ko ashobora kuza kumuramutsa urakoze cyane profeseri gahungu reka dufate abandi bakunzi bacu babiri ba nyuma hanyuma tugaruke mu kanya tugana ku musozo w'iki kiganiro cya none diodone wiriwe neza
ego niriwe n'isawa ndashima ahondi uri he
jewe nsanzwe uri mu ikambi y'impunzi muri tanzania mu ahantu bita induta ikibazo cyawe
Eh, jewe ikibazo mfise ni ukuvuga uwo mu perezida wa amerika ariwe donald trump n'ahatwara ntabwo yigeze ashaka guha agaciro cyane abanyafurika muranyumva turakumva turakumva eh, rasa ku ngingo Eh, ni ni ukuvuga ngo perezida donald trump ntabwo yigeze ashaka guha agaciro abanyafurika ni nacyo gituma yari nkeneye kumenya none mu majambo ariko arashaka kwiyamamariza ubu ibyo avuga aravugamo cyane ibyo agiye guhindura mu byo yakora cyangwa mu byo yakoze mu mwanya amaze ku butegetsi urakoze cyane diodone ah, reka dufate na elvis Nari wiriwe mfite akabazo ariko nari mfite akandi kabazo nta mwanya munini dufite diodone reka dufate elvis kugira ngo tu- dusoze ikiganiro wiriwe elvis
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi mu burundi bujumbura ikibazo cyawe mu masegonda make cyane
urakoze njyewe ndashaka kubaza Mm.
niba uno munsi agomba kwiyamamaza cyangwa agomba kumenya ibyo ibintu yakoze
perezida trump uyu munsi ntabwo arimo kwiyamamaza manda ye izarangira manda ye ya mbere izarangirana n'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ubu hariyamamaza Eh.
abagize sena inama nshingamateka abaguverineri ariko akaba akomeje kwamamaza abakandida b'ishyaka rye ry'abarepubulika
njyewe nashaka kumenya i- i- intuze ya ya- ya- iyo ntuze yo kamama- iyo ma- iyo- ayo matora y'uno munsi icyo agamije cyari cyo ko iyo manda yiwe yo bitara- ita- ko itari byagera niyo abagize inteko ishinga amategeko cyangwa se inama nshingamateka nk'uko mubyita mu burundi abagize sena n'abaguverineri bazagu- baza leta n'abandi bayobozi ntabwo manda ye irahera izahera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri
rero niba niba itarahera je nibaza ku bwanje bo- yobandanya agatwara iyo manda yiwe igahera igize nti mugabo cyane cyane barabe ku ku nyungu cyangwa ku neza yo- yobagirira isi cyane cyane cyane natwe ino mu Burundi ho nta kuva twe twumva ngo araho ariko nta kintu na kimwe twumva yoba tumariye cyangwa yovuga ati mu Burundi hari akarusho kakanye ko kumva yoba ariko aratwara urakoze cyane elvis Eh, bwana kamanzi eh, diodone yarabaje ngo ese muri muri uku kwamamaza aba bakandida eh, mubona hari ikizahinduka Eh, turebye eh, cyangwa se dukurikije ibipimo twakomeje kuvugaho bisa nk'aho eh, bi- biri ku ruhande rw'ama- rw'abademokarate abademokarate urugero nibaf- nibatsinda ah, tuvuge umutwe w'abadepite ese mwibaza ko imivugire cyangwa se imikorere ya perezida trump ah, ah, izahinduka cyane cyane ko azaba akeneye amajwi y'abademokarate kugira ngo gahunda ze azigereho
Eh, urakoze cyane Eh, icyo kirasubiza i- i- i- ibizahinduka byo ni byinshi cyane cyane ndakeka muri iki cyumweru babajije Trump baramubaza ati se niki wa urimo wicuza waba warakoze utashoboye gukora muribuka ko yavuze ngo icyo yicuza ni imivugire Mm, imivugire uko yavugaga afite ubukana ati ubukana nagiye ngira nagombye kuba narabugabanyije ati ariko nta kundi byagenda niko niko ni- ni- niko meze bigaragara yuko abademokati nibamara gutsinda agomba gukorana nabo nta kundi byagenda nimba ashaka gukorana n'abademokati rero agomba kugabanya buriya bukana avuga uko avuga mbega ubu usanga avuga yikomye abantu ku giti cyabo cyangwa se ukabona yikomye nka- nk'amasosiyete sivile cyangwa se aba- eh, abantu bose ba- ba- batamushyigikiye urumva ko aba- azakenera abo bantu batamu- basanzwe bamushyigikira byumvikana nk'abademokati ikindi kintu ndumva twagikomejeho gatoya kizahinduka cyane murabona ko nibwo bwa mbere ah, umugore amwirabura agiye ashobora guhabwa amahirwe yo gutwara iriya ntara ya georgia Stacey Abrams ikindi ki- yeah, GMS. ikindi cya kabiri nk'uriya andrew eh, Gillum uriya wo muri Florida.
umwirabura wo muri muri florida nawe ahafite amahirwe menshi cyane ko agiye kuba guverineri wa florida kandi guverineri wari usanzwe uriho yari umu yari umu republike arimo ariyamamariza Intara- kuba umusenateri yari yarimo kwiyamamaza kuba umusenateri donko urumva yuko hari umusenateri wari usanzwe uriho nawe urimo urwana iyo ntu- i- i- iyo ntara hakaba n'uwo mu repubulika umwirabura nawe urimo urwanira iyo iyo iyo ntara Bi- kandi ikindi kintu kigaragara ni uko muri amatora abirabura benshi bariyamamaje kandi barimo baraherwa- barahabwa amahirwe menshi yo kuza- zo kuzaba nk'abadepite kimwe cyangwa se n'abagore kuba abaguverineri kimwe n'abagore ni kimwe n'abagore n'abagore benshi eh, abirabura abagore ugasanga rero eh, ibyo bintu hari ikintu kizahinduka muri iyi ah, politiki ya trump uko imeze azaba ngombwa ko nk'uko abaperezida bose bagiye bigenda nka perezida clinton uko yategekaga mbere amaze gutsindwa yaje ategekera hagati n'ubu ngubu murabona ko trump ya- aga- ategekera ku rwego byitwa ngo ngo ngo right cyangwa Guheza ku rwego inguni.
rw- u- iburyo ubu ngubu azagaruka nawe hagati atangire ategekere hagati aho kujya kujya ku nguni imwe a- a- a- ureba ari agatsiko ke ari abantu bamush- bamutoye bonyine ari barebera ariko azaba ngombwa ko aza agakorana n'abandi batigeze bamutora naho ngo ntekereza ko iyo politiki izahindukira profeseri gahungu mu gusoza ah, urabona ku munsi w'ejo ah, tuzabyuka hari ikintu kidasanzwe cyahindutse cyane
jewe nibaza naho ah, naho turiko turabivuga hakiri kare nibaza uko bose babivuga yuko ah, abadepite bazoba benshi abademokrate bazoba benshi mugabo nta na kimwe ce- kirerekana gushika ubu yuko abasenateri bazo bazoba benshi mugabo ikintu gikuru nibaza kizohinduka ni uko uravye n'aba abarepubulika bariko baritoza benshi hariho n'abazotorwa mugabo batumvikana na donald trump ni ukuvuga yuko uko bizogenda kose ejo tuzosanga donald trump kumbure uko kuntu amaze iminsi avuga kumwe yahora agira ati jewe noja mwibarabara naho noja mwibarabara nka Nkarasa karasa abantu bo- boheza bakantora ibyo bintu nibaza yuko bizogabanuka uko kuntu avuga yuko bava mu bindi bihugu byose ari abantu ari abicanyi ari abagira ibiki bitabaho nibaza yuko iyo mvugo izo izogerageza ikagabanuka uko kuntu avuga ibyo bihugu bya irani by'abashinwa uko kuntu agira iby- iby'ubutunzi bizoheza bigabanuke profeseri profese- profeseri gahungu ah, nagira ngo ngushimire cyane akanya twari dufite ah, karadushiranye ariko mbashimire cyane kuba mwigoye mukitaba ubutumire bwacu kugira ngo tuganire wakoze cyane nije nobashimira nije nobashimira Olivier Kamanzi uyobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika muri Amerika nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire Eh, iki murakoze kandi tugashimira n'abantu bahamagaye babaza ibibazo byiza cyane turabashimiye ko mwatwakiriye mu kiganiro cyane urakoze cyane nshimire namwe bakunzi bacu ah, mwa- mwitabiriye iki kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fasil Gebeyeho wegereje iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'Amerika
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika